Hii radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri itariki zitanu y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Frederic Nkundikije
hariho abanyamwema benshi bakunze gufatwa bakicwa bikavugwa vugwa yuko eh, hari abantu baja gucuruza ibihimba by'imibiri yabo Eh, hariho kandi n'ibindi tubona harimo ibyo gucuruza nk'abana b'abigeme uyo ni Jean Baptiste bari rubonekeza umukuru w'umurwi w'igihugu c'u Burundi ujejwe agateka kazina muntu inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi yarimwo ikibazo c'inyifato igayitse rudandazwa rw'abana mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi hamwe n'ikibazo c'imvura isegenya mu ntara ya Kayanza turazigaruka ko mu kanya kari imbere urudandazwa rw'abantu ruribonekeza mu ntara zimwe zimwe z'igihugu cy'u Burundi ivyo biremezwa n'urongoye umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka akarorero ko mu minsi ya vuba nako muri komine rugombo yo mu ntara ya cibitoke aho kugenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka hari akana k'imyaka itatu kanyurujwe n'umuntu bibaza ko yashaka kuja kukadandaza gatorwa inyuma y'imisi itanu mu kinogo gipima hafi metero cumi na zibiri nk'uko vyemezwa n'umuvyeyi wiwe ako kana nyina kavyara yemeje ko kavuriwe mu bitaro vy'abigenga aho mu rugombo kuko kari kahamutse yarakangagurika bwaye urugi akacarira ngo nimwugurure abaganga bavuze ko yakamye amazi mu mubiri umwana namubuze kuva ku munsi wa kane itariki cumi n'indwi ku mugoroba saa kumi n'imwe n'inusu turatangaza mu masengero umwana turabura n'ico kinogo twamutoyemo twarakiravyemo turamubura ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitatu niho twagiye twumva baduhamagara ngo umwana ari mu kinogo metero cumi na zibiri umwana baca baramukurayo ca tumutwara kwa muganga uwagirizwa kunyuruza utwana duto duto aho mu rugombo yahavuye amenyekana azwi ku izina rya jean claude bigirimana ababanyi biwe bavuga ko yaramaze umwaka ataba muri ako karere amakuru avaho nyene mu rugombo yemeza ko uwo jean claude bigirimana yaheruka gufatanwa utwana tw'uduhungu dutanu mu ntara ya rumonge abo bana bafise hagati y'imyaka cumi na cumi n'ibiri mu gipolisi c'inyamiramabi bavuga ko uwo mugabo yiyemereye ko yari yabatwaye abakuye aho mu rugombo kugira bamudandarize amagi abavyeyi babo batabizi mu mashirahamwe aharanira agateka k'abana bavuga ko nk'abana batwarwa hanze y'igihugu hari ababigiramwo uruhara david n'inganza ajejwe gutanga amakuru anajejwe gukurikiranira hafi igisata c'abana mw'ishirahamwe sojepaye riharanira agateka k'abana aradoma urutoke kuri bamwe bamwe kagangura ugaca usanga bamwe twita abanoteri aciye yemeza ko uwo ari umwana wiwe kandi musitantera atabanje kuvyemeza we wabizi abo twita abasepe batavyemeje ugaca usanga rero wewe uriko urakorera iyo dosiye wibaza ko umwana kwije ivyangombwa ubimutwaye atari se atari nyina urumva rero ko ari hagahaze mu buryo bwo gutanga impapuro mu gisata twita gitanga impapuro ca eta civile ahandi bisaba kugoranira ni hehe ni mu gisata ca polisi kuko biremezwa neza ko ata mwana aja bukimbibe adarekejwe n'abavyeyi biwe kandi ko ata mwana ashobora kuronka urupapuro rumwe twita pasiporo rw'inzira atari uko abavyeyi be uko ari babiri basinye naho ari imfuvyi hariho conseil de famille ni kuvuga urwego rukuru rw'umuryango niko gwateza gusinyira uwo mwana mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu ntibadeha ko hibonekeza urudandazwa rw'abantu mu Burundi urongoye uwo murwi Jean Baptiste baribonekeza aratanga uburorero bwemeza urwo rudandazwa rw'abantu Eh, hariho abanyamwema benshi bakunze gufatwa bakicwa bikavugwa vugwa yuko eh, hari abantu baja gucuruza ibihimba by'imibiri yabo Eh, hariho kandi n'ibindi tubona harimo ibyo gucuruza nk'abana b'abigeme babajana mu shurashuzi kandi ikindi kiboneka ni cyane cyane ibyo twabonye ku mupaka wa Tanzania aho hariho abantu benshi cyane bakuze baza muri izo ntara bakaza babwira abantu yuko bagiye kubaronderera ubuzi kurokoka muri ivyo bintu ugasanga baba babeshe mu buryo bwo kubarondera ko amakomisiyo bakaja gukoresha ingufu zabo badahembwa neza jean batiste baribonekeza avuga ko abategerezwa gufata iya mbere mu kurwanya urudandazwa rw'abantu na cyane cyane abana ari nyamiramabi n'ababyeyi b'abana ubutungane bwoshiramwo ingufu zikwiye buhabwa n'amategeko eh, hanyuma abantu bakabihanirwa nk'ibyakarorero ku buryo umuntu wese aba yarafise agatima ko gukora urwo rudandazwa aheza akaboneraho akarorero aka- akabivamo hakiri kare iyo rero bishitse abo bakanye bagacanamwo bikomeye botegeza guca mu buryo busanzwe butekanya n'amategeko harimo yuko inama y'umuryango ikorana igahanura ikabafasha kwiga ikibazo kijanye n'ingene abana baca bamererwa mu gihe bavanye Eh, hanyuma eh, sentare ifatiye ku vyo inama y'umuryango ya- yahanuye igafata ingingo zijanye no kubungabunga abana intara zibonekezamwo ako karanda nk'uko byemezwa n'uwarongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu burundi ari gisagara ca bujumbura intara ya bujumbura intara ya gitega intara c'ibitoke no mu ntara zo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi ry'amerika
Evariste urakoze mu ntara ya Rutana komine Bukemba mutumba Butare hasubiye kwibonekeza urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi rutoteza abo badasangiye ivyiyumviro vya politike mu kubaboreza igufa amaze kwemanga ko bakubiswe ni batatu babiri muri bo barakomeretse cane ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Nsabimana
aho ku mutumba wa butare ni ku ibarabara ry'ikaburimbi rija mu ntara y'amakamba riciye muri komine ya gitanga iri mu ntara ya rutana nyene ni kuri uwo mutumba havugwa imbonerakure zagirizwa gutoteza abatavuga rumwe nabo mu vya politike mbaze umutima honore ni umwe mu batotejwe n'izo mbonerakure ava mu mugambo wa sendede yo kwa nyangoma nitari mbonera kure niho bankubita aho hanyuma baraja ko barahura aho nari nambaye agakabutura ko musi jewe naheruka ibintu bene ivyo o- bi- ba- babigwanya umuntu kukubitirwa imbere y'abana n'imbere y'abagore ari gusa ari umuntu w'umugabo bankuye muhira ntaco nari nzizi baca bankuraho bamanukana kw'ikaburimbi bangiza intere ngeze ku kaburimbi baca barambwira ngo bikinda ndobikinda mw'ibarabara nahasanze umukuru w'umutumba umukuru w'umutumba ijambo yambariye ngo none wewe ngo aba bagabo bose ngo kugira ngo basubire inyuma ngo witegekanije iki je navuga nti je ntaco nitegekanije je ngiye mbona bankura muhira babanza banki ibihumbi bita- nde- ba- ndemera ibihumbi bitanu inkoni zindembeje baranka kuyemera mu nyuma banyaka ibihumbi mirongo ibiri naho nyene nari ndemvye baca baraza bara- bampa igihano co kuva aho hantu nari ndyamye ngenda ndakoma amaashi bandabisha i butare ngo reka tumutware ngo turamukorerako ngeze imbere baca barambaza babwira umuge- umugenzi wabo tubana yitwa hamadi ngo mutware ngo uyu mugabo ngo umushikane muhira ngo two- twomurungika wenyene ngo ntiyoshika muhira uyu hamadi yaranshikanye muhira nshika muhira navyimvye nakakamye umubiri wose biguma afise ku mubiri ngaha ngaha aha ngaha avukuye agashati ngo ndakwereke nta kindi wose kuvuga honore mbaze umutima tumubajije nimba yaragiye kwitwara yatwishuye ati jewe sine- nari ku- sinari kuja kwitwara nitwara gute ko nari kuja kwitwara ku mukuru w'umutumba nawe ak- bakaba bankubitabona turi kumwe ntihagire ico avuga wumva naja kwitwara hehe niyo nkuru lambert nawe nyene aba ku mutumba wa butare ava mu mugambwe fnr itemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Je navuye ku rubanza mvuye ku rubanza yo mu kivoga nsanga ku kinyarwanda ngo hariho bitwa imbonerakure sinzi umugambwe wa senede wabisizeho je ndi umuntu uzeye je natoye FNL kandi FNL ndayishima narakubiswe barambura n'ukuboko ngazi ngikomeye je rero sinzi ko bakubita umugambwe sinzi ko bakubita umuntu sinco bampora narababwiye ko mvuye ku rubanza ntahova ku rubanza ya masaha harimo uwo witwa tuyisenge n'abitwa n'uwitwa namenye mwungere ngaho hambwa ntabwo gutaha mu ijoro ya masangu intwaro yahindutse ntabwo gutwara ngo ntiducitwara je intwaro yari hari ubwa mbere ntayo nzi je narutse ubu vuba lambert niyo nkuru amenyesha ko yagiye kwitwara Na- naragiye kubitwara kwa George Zone nshibije Zone ngo mavuga ngo ngo rindira ngo nzoza kubirabira umukuru w'umutumba ngo rinda nzobanza kuza kuraba nujya mwakubita ngo twara rinde twarabuze abo bahohotewe barafise ico basaba bo kwifata neza bakigenga uruntu bakaguba gahoro uko bahora bakora apana kwica umuntu ngo base kugira ane sinzi ko base kwinjira mu migambwe yabo ngera nico baduhora jewe saba kweri ko boza barubahiriza agateka kazina muntu Je- uwo mugwi mbonerakure kweri jewe ntakubesha aho ngeze aho tugeze twebwe abanyagihugu bo ngaha nukuri twebwe kare mu misezi twari tubanye n'igipolisi neza twe abasoda bariho mugabo ubu bari hejuru y'abasoda je mbona ko uwo mugwi wovaho tukabana nk'uko twaba tubanye na, na kare umukuru w'umutumba butare ndabashinze egide tumubajije ivyo vy'izo mbonerakure yagize ati kimwe yavuze ni ubutunga ubutungane burabandanya uwo muntu yaramenye abamukubise ntiyitware hanyuma aze atubwire tumubere icyo abona barengutse tuzoje no kubisigura n'ubu none ibyo byo nanirwa kuza gusigura Emera usenge Salvatore musitanteri wa komine Bukemba tumurondeye twasanze ari mu rugendo mu ntara ya Makamba ariko ku telefone yagize icyo abwira ijwi rya Amerika ugenda iko nacitohoreza rero ngomba kugitohoza numve urumva je mbanza gutohoza kugira numvirize imvura imbana ukuntu byagenze ishobora kuba byavuye ku kaborerwa urabona no haragura ibintu by'amagongo kuko hari mu masaha sita bon turabona n'umukuru w'umutumba wa uwo mutumba umutumba utareho byabereye kugira tukivugane neza ngo turonke inkuru y'imvaho nzobikana hafi kuko urumva vyoba agatukisha urumva mu gihe boba bigenda gutyo imbonera kurumva si ivyo vyose naho ziba zihari sivyo- sivyo babatumye abanyagihugu bo ngaho muri komine ya Bukemba baremeza ko umutekano usanzwe umeze neza bagasaba ivyo bikorwa vy'imbonerakure ko vyohagarara bakabandanya bibanira mu mutekano i Bukemba mu ntara ya Rutana Fidel na Antoine Sabimana ijwi rya Amerika urakoze fidela iyi mvura y'isegenya yaguye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka mu makumyabiri na mwamwe intara kayanza yaratwaye imirima myinshi cyane y'abanyagihugu na cyane cyane igiterwa cy'umuceri kirimwa mu myonga abanyagihugu bahaburiye imirima bavuga ko baba ba- babayeho nabi cyane rwose kuko ibiterwa mbumba rugo byahatikiriye kandi ari byo byari bibatunze ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
turi mu mwonga wa kanyemvuvyi utera wegereza umwonga w'uruzi nkokoma rugabura komine butaganzwa na komine rango ziri mu ntara ya kayanza abanyagihugu barimiye muri uwo mwonga bavuga ko ataco bawuzigamwo mw'isarura ryimirije ahaye tukarima ubu muceri urabona waratwawe n'akajumpu twa- twari twateyeho kari kaba karasigaye twokwifashe karatwawe nyine nje nibaza yuko nkamwe mu bishoboye yuko mwotukarukira mafungura nabi nabura n'ibyo wibonera nta nta n'umurima ubona urabibona no ku mutumba ni nk'uko kuko rino vu ryamanutse riva ku mutumba kuko n'abari barimye haka- hakajumu karatwawe oya inzara yoyu ubu oya ubu yarinjiye na n'ibindi bindi kuko nka twebwe dutunzwe n'akajumu ko ku mutumba hakuru rero barakarimye ino mvura ica iragatwara ariho iyi myonga yuzuriwe nk'uko gusaba iki twebwe ababishoboye bonyene boraba bakadufasha iruhande yo gutinya inzara abanyagihugu bavuga ko bashobora guhura n'ingorane zo kuriha ingurane basavye mu mashirahamwe bashira imitahe yabo mu gitegwa c'umuceri ubu mutama twamusanze aho acukura umusenyi mu ruzi akagoma rugabura komine rango ku mutumba wa rubungu na komine mutaho ku mutumba wa mushikanwa umva he yaheresi yaheresa munani irinyusa hindwi aha rero kuri mutu kuri mwungu uyu ni ukuvuga ntibabona haku hakuno no haku no haku urabona imirima y'imiceri yaratwawe imirima y'amasaka imirima y'intore imirima y'amashu byinshi byinshi byari ngaho mu ngabyo nta kimwe cya- cya- cya- cyasubiye kuboneka ngaha aha ngaha kiura- ingore- ingore- ingore- ingorane cyane cyane zi- za- za- zababayeho hariho abantu bari bagiye gutora amafaranga y'ingurane ayo mafaranga y'ingurane bari bemeye ko bazoyariha mm, mm, ba- ba- basaruye umwimbu w'umuceri none urabona kugira ngo bazoronke ayo mafaranga njya ndabona bizogorana urabona nka- nk'umuntu hari hari uwo baha ibihumbi mirongo itanu mirongo itandatu mirongo umunani wanyuma niwe yaronka itatu abo bose urumva ko- kandi niwe umwanguyu abo bose urabona ingorane zashiye zihabiye komine ya rango iri mu makomine yasinzikajwe cyane n'imyuzure y'imvura umusitanteri w'iyo komine harerimana suwavisi avuga ko abanyagihugu arongoye bakozwe ko n'iyo myuzure asaba ko abagira neza babishoboye bobagarukirako mu bisanzwe abanyagihugu bari mu kangaratete kuko igiterwa cy'umuceri cyari kizi- kigize iminsi gi- kibasahiriza ariko hesha ubu haratwawe abo banyagihugu barifumbereje ariko ibiri ku mitumba muri no minsi kubera imvura iriko iragwa neza inyuma y'iyo mvura abo banyagihugu babayeho mu buryo bubayabaye bishobotse boza kubagarukirako kuko muri no minsi turabona n'aho babayeho nta muntu arapfa kubera inzara ariko muga turabona ko bashonje imvura yaguye ikonona vyinshi cyane niyaguye itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere uwo mwaka turimo aho yaciye n'ibiraro bitari bike mu makomine yo mu zindi ntara zihana urubibe n'intara ya kayanza naho nyene haraboneka ibisigarira vy'imirima yononekaye aha twotanga akarorero nko muri komine mutaho mu ntara ya gitega na ruhororo iri mu ntara ya ngozi mu mwonga w'uruzi ruvubu mu kayanza jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
urakoze jean bosco muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda unaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga twateguriwe na mugenzi wacu thomas kamirindi ikiganiro cibanze ku gisata c'ingenzi mu burundi umutumire leonidas habimana umuyobozi w'ibiro bijejwe ivyerekeye uruja n'uruza rw'ingenzi avuga ko ingenzi mu burundi zagabanutse ariko ngo zirabandanya kugendera uburundi tubatega nagenda mbere ko igisata cy'ingenzi kuva kuva nko mu gihumbi cy'amajana mirongo icyenda na gatatu cyahuye n'ibibazo bimwe bimwe bijyanye no kudatera imbere cyane ariko inyuma yaho hakozwe ibintu bitari bike nka strategie nationale de développement du tourisme durable hagashyirwaho amategeko agenga icyo gisata mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri na gatatu hakajyaho inzego zikwiye gukurikirana icyo gisata cy'ingenzi kugira ngo gishobore gutera imbere mbere n'abantu n'abagwizatunga bakaba baritabiriye ako kamo leta yabateye ko guteza imbere icyo gisata ibintu bikaba byaratanguye kujya imbere naho kino gihe kiri ko gituma ibihe icyo gisata gisa n'icyatsi inyuma buke ni ukuvuga ntabwo mukibona ingenzi zihagije nyinshi tuvuge yuko ingenzi kuva kuva dutanguye ibyo bikorwa ingenzi zagiye ziduga buhoro buhoro turamutse turabye nko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe turabye nko kuri aeroport international y'i bujumbura turabona yuko mu bihumbi na cumi na rimwe hari nk'abantu ibihumbi mirongo itanu turabye mu bihumbi na cumi na gatatu hari ibihumbi abantu ibihumbi mirongo icyenda turabye mu bihumbi bibiri na cumi na kane hari ingenzi zirenga ibihumbi amajana abiri murumva ko cyasa n'ikiriko kiraduga byagabanutse gato kubera ibihe turi ko turacamwo mugabo turi ko dukora ibishoboka byose kugira ngo gisubire kinaguke iyo muvuze ngo baragabanuka gato cyane ni ukuvuga ko nko kuri ibi bihumbi magana abiri birenga byo mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubu havuyeho nk'abangahe ibyo byongora kubibabwira ku bitigiri mugabo icyo tubona ni uko kuva kuva hatanguye icyo je nita fieve electorale ibintu bijanye n'amatora abantu baragize kubera amajambo tuvuga amakuru turungika inyuma y'igihugu yaratumye abantu batinya kugendera uburundi ariko n'ubu burundi buracagendera kuko na kino gihe turi turavugana hariho abantu bari mu mahoteli hirya no hino i bujumbura bakigendera igihugu bavuye mu bihugu bitandukanye kuri telefone dufite innocent innocent wiriwe
mwiriwe vuga cyane
mwiriwe cyane ye ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndamukiriza umutumire harakumva rwose ndabahaye mwiriwe inosa
mwiriwe cyane ndabahaye mwiriwe
njyewe ndiko ndaraba ku byerekeye ni nk'intererano ndiko ndaraba ku byerekeye ingenzi ndakunze kuba ntembera mu gisagara cya bujumbura cyane nka cy'ahantu hamwe hamwe hakunze kuba hari ingenzi hateramira abantu nko muri za wikendi ukajya nko kuri tanganyika urashobora washobora kubona ko uburundi babukunda cyane kandi bufite ingenzi nyinshi ziba imihingo yose urahumva havuga indimi zisanzwe zitandukanye ukumva yuko abantu bava mu makungu bagendera uburundi uri kuratembera uburundi ukaraba ahantu hari za turisme ahantu bahari nk'ibibanza by'iratiro ibibanza byo kugendera bagendera bafite nk'ibintu byinshi barabamo wabona ko uburundi bufite ingenzi nyinshi bitagira uko zingana ariko uri kuraraba ubu kuvaho ibi bintu bitanguriye bibi by'imyiyerekano n'iki n'ibintu by'amagrenade urabona ko hariho ibintu byinshi byagabanutse cyane ku bintu byerekeye ingenzi hari ahantu hamwe hamwe usanga umenga nta bantu bakihagendera uri kuraraba urashobora guca ku mahoteli amwe amwe nko ngaha muri santire vire ugaca nko kuri hariho nk'amahoteli za robuke zarugaye hariho za dorado zaragabanije abakozi hariho za hoteli amahoro zaragabanije abakozi kandi izo ziri mu hoteli zama zakira ingenzi cyane zaronka ingenzi cyane uri kuraraba ku rugero rw'ayandi mahoteli none intererano yawe ni iyihe uriko uraraba urabona yuko Innocent.
ingenzi zagabanutse cyane Innocent.
urugero rutagira uko rungana inosa none in- intererano yawe ni iyihese jewe intererano yanjye ndabye intandaro ya byose si uko mu burundi tubi- dubu- tubuze ibibanza by'iratiro byiza turabifise Intanda- intererano novuga ni uko uyu mutumire yokwegera akegera aba bategetsi b'igihugu nawe nyene arimwo bakaraba bakaraba icokorwa ari nk'ibiganiro bakagira ibiganiro n'aba bantu batavuga rumwe na leta kuko uriko uraraba uriko uraraba iki bituma urabona harabaye imyiyerekano haraba Innocent.
ibintu habamwo gutera amagrenade ibi bintu Innocent.
biratuma n'ingenzi zishobora kuba zica zumva zitanezerewe ko zoshobora yego kugendera inosa Burundi turagushimiye yego turagushimiye rwose noneho duhamagare Inno- eh, desire desire wiriwe
Wiriwe.
yego nawe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyawe
bwa mbere ndabanza agashikiriza ko Mm.
iki- igisata cy'ingenzi mu burundi ugiye kugerageza ukaraba kahise kacu cyari cyiza
yego mugabo uko iminsi igenda irahera niko ibintu bigenda biratituka aho usanga eh, bagaragaza kugira uruhare ruca nk'uriya kugira ngo gitere imbere bitariko bigenda neza ye desire urakoze
Eh, murumva jewe numvirije inosa nagenda mushimire ku ku nterano yatanze Eh, ndabona ko ari umuntu agerageza gukurikirana iki gisata akabona yuko mu mahoteli aho twahora tu- tugendera hari abantu benshi hari abantu bake abakozi bari ba- bakora muri ayo mahoteli amaresitora amajansi voyage n'ahandi eh, ibitigiri byabo byagabanutse Eh, ariko icyo icyo nagenda mushimiye ko ni uko burya eh, abantu tubwiza gutahura ikintu kimwe Eh, igisata cy'ingenzi eh, cyama ki- kigendana eh, n'umutekano Eh, kigendana n'umutekano mu gihe abantu bagize bati umutekano ni muke eh, abantu baca bagira ati icyo gihugu ntitukigendera Eh.
abo bantu tuzobagenda turi bake aho rero niho nca ngaruka nkaja ku bihugu bimwe bimwe hari ibihugu tuzi neza yuko hari ibibazo bijanye n'umutekano mugabo turabona neza ko ivyo bihugu abantu babigendera n'uno munsi bariko barabigendera ariko turavye televiziyo tukuviriza amaradiyo twumva ko n'ivyo bihugu harimwo ibibazo bimwe bimwe bijanye n'umutekano mwatanga Jewe niho ingero ntagira- sabwe mwatanga nk'ingero Eh, twese turakurikirana ibibazo biri biri hirya no hino mu mu kigobe c'abarabu Eh, turumva turumva ibihugu bimwe bimwe turazi Israel ko atamusi n'umwe wijana tutumvise ikibazo kihabaye turazi yuko eh, abagendera ama- jewe naragiriye ubuntu bwo kugenda N- New York turazi ibibazo biba bihari b- b- bijanye no no no no- no- no- na na- na- na banditisme new york ni muri leta zunze ubumwe za amerika Amerika yego Eh, turazi yuko ushobora gusanga umutekano abantu bagenda bazi yuko batarara bataramuka mugabo igikuru ni ikihe ni uko abantu bava muri ibyo bihugu bamaze gutahura yuko ba- ba- ba- bafungura ivyamwa by'ibyo babivye munkurikire Yego.
umuntu yama yama a- a- asoroma icamwa cicabize mwarabonye igihe igihe muri Kenya haba ibibazo bimwe bimwe yuko abantu bisubiyeko n'ingoga baka- bakarata igihugu cyabo baratse igihugu cyabo tukabandanya tubagendera natwe rero icyo ndiko ndahamagarira abantu ni uko batahura yuko ko tugira ibibazo n'ibisanzwe nta gihugu kitagira ikibazo nta nta miryango itagira ikibazo mugabo ko dutahura yuko turengera ibidutandukanya turengera ibidutandukanya kugira ngo tu- tu- dusoromwe ibyamwa byiza ku gihugu cyacu Mhm.
mu gihe turiko tuvuga ko igihugu cyacu gifise ibibazo nibyo mugabo ko tuvuga yuko naho gifise ibibazo gi- kigenderwa n'ikindi kigira kabiri Ari- Mhm.
ariho jengira nti kugira ngo abantu bamfashe kugira ico gisata kinaguke mu gihugu ni uko abantu barengera ibibatandukanye bagaheza bakarata igihugu cabo bamaze kurata igihugu cabo abantu bagasubira kutugendera uko bahora ese bwana habonimana turavuga turavuga ingenzi zit- zituruka mu makungu abarundi Yego.
bo basura igihugu cyabo ku buryo bushimishije abarundi batari bake n'ubu nagenda mbwiye ni ukuri eh, turiko turagereza kumvisha abarundi ko igihugu cyabo gifise ibintu babwiza kuraba batazi ibyo nabyo ni siko turabikora kino gihe ariko nubabwira n'ukuri eh, baragendera igihugu mu gihugu hagati kandi bakigendera ku bwinshi Mm.
nuko abantu batabi- batabi- batabivuga ntiba- umengo ntibabona ko ari ingenzi mugabo ni ukuri ndemeza ntakekeranya yuko tugendera igihugu kandi tukigendera mu mbibe zose niko se ko muri burimo kubabwira ibintu byinshi ba- by'uburanga bashobora gusura bakaryoherwa bakanezerwa nimubaha ingero ndabaha akarorero jewe jewe ndakunda ndakunda ku gutemberera igitega umuntu aciye harya ku kibuga cy'indege cya kera cy'igitega ntamenya ikibuga cy'indege cya kera cy'igitega ntamenya yuko ku iburyo bwiwe hariho mize y'igitangaza harimo ibintu bidasanzwe abantu ba- benshi batazi aciyeho aka- akabumviriza aravuga ati mbega yemwe byagenze gute kugira amara imyaka yose ntagendera ntagendeye mize ya gitega ngenda bakareba k'i bujumbura murabona parike ya rusizi ni ni ngaho iruhande y'ubujumbura N'aba- n'abanyabujumbura bangana iki bavukiye i bujumbura bageze mu myaka irenga mirongo ibiri batazi ibyiza biri mu mu ntuze mu- mu- muri icyo kiyaya cya rusizi n'iyo parike ya rusizi n'igitangaza Mm.
aho niyo twe tu- duhamagarira abantu tuti menya itunga mufise dekuvurero burundi menya itunga mufise kugira mushobore kurirata ari nayo mu- mu- muri iyo ntumbero nakoze utu- udupa- udu- udutabu Mm.
nise ara découverte du Burundi discover Burundi igituma nagakoze ni ukugira ngo nkangurire uwo ari we wese aba uri mu gi- aba uri- uri mu gihugu hagati aba uri inyuma y'igihugu amenye ubwo Burundi amenye ibice bimwe bimwe bijanye bijanye na na na n'igisata c'ingezi ica kabiri twarashyizeho site web burundi www burundi tourisme point point com Eh, twarayishyizeho kugira ngo abantu bashobore kuvizita site web yacu bayivizise babone babone ibyo bintu bakeneye kumenya mu burundi ibyo ari byo ye mericyo wiriwe Iriwe neza.
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wi- mu magambo makeya Ego ndaramukije umutumire.
yego mericyo ndabahaye mwiriwe Eh, Nje ikibazo mfite ni uko ariko aravuga ngo ngo turafite ingenzi mu Burundi nyinshi kubera uravye nta nk'ibintu biri mu Burundi nibaza hataka ata ngenzi zinjira ubu kubera hirya no hino ngumva abantu bapfuye none uwo muntu yokwinjira mu Burundi avuye hanze yumva yuko abantu baguma bapfa iminsi yose n'umuntu wahehe urakoze radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda igisata cy'ingenzi mu burundi umutumirwa mukuru ni bwana habonimana leonidas umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingenzi office national du tourisme nagire n'ukuri ndabanda babwire yuko eh, uramutse uravye abantu ba- bahora bagendera uburundi uko bangana urabona ko bagabanutse urabona ko bagabanutse kuko uramutse uravye amahoteli eh, amahoteli abantu yakira igitigiri cyabo caragabanutse uramutse uravye abakozi bahora bakoresha abakozi babo barabagabanije ariko uramutse uramutse urabye ibindi bintu dufate ab- i- indege zizana abantu mu burundi zikongera zikabatwara ndamutse ndabye eh, nka- nka- nka- nka fly dubai fly dubai yaraka- yahagaritse ingendo zazo mu burundi kuva mu kwezi kwa mbere ariko K'uyu mwaka.
ntiyahaga- mu byerekana yuko ingenzi zihari i- iri- i- ayo masosiyete atwara abantu adahagaritse ingendo zazo haba hariho abakiriya akura iyo akura akongera aka- agakura mu burundi akajana iyo ajana
Eh, turagushimiye Thomas turagushimiye nawe mushinga nawe Leonidas Habimana ku bibazo mwariko murashikiriza bijanye eh, n'ikibazo c'ingenzi eka gisata c'ingenzi mu Burundi mu kanya rero turasozera ibiganiro byacu ariko tubibutse kandi ko twari twabwiye ayandi makuru amakuru arimwo urudandazwa rw'abantu rwibonekeza mu ntara zimwe zimwe z'igihugu mu Burundi tukaba kandi twavuze n'ikibazo uh, c'imbonerakure imbonerakure mu ntara ya Rutana aho byibonekeza ko uh, zasubiye kuza zira eka ziraturubika abanyagihugu abanyagihugu batanze amakuru yabo baravuga ukuntu izi mbonerakure eh, n'ugwaruka rero ruri mu mugambwe uri ku butegetsi eh, ruhohotera abanyagihugu eka bakaba basaba ko n'abategetsi bogerageza bakaraba ukuntu eh, ico kibazo cotoregwa inyishu maze ntibasubire gutotezwa inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye uyu munsi bigaruke ngaha tuboneyo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na innocent ah, yadufashije kwegeranya ibiganiro ikiganiro twateguriye muri aka kanya mu kanya kandi mu masaha ari imbere muradusubira gutega amatwi mu biganiro byacu mugire umugoroba mwiza mwese